murumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu mu kanya ni ikiganiro muri isanga turaza kuganira n'urubyiruko nk'uko bisanzwe buri cyumweru muze rero kuduha telefone zanyu tuze kubahamagara ariko tubibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ikaze mwese muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika muri aho murakomeye muri isanga kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro tubagezaho uyu munsi ni icyerekeye urubyiruko nk'uko mu burundi no mu rwanda ibihugu byombi bihora bishishikariza urubyiruko kwihangira imirimo aho gutega amashyi cyangwa se gutega ibiganza leta mu kiganiro cy'uyu munsi twatumiye umuyobozi w'umuryango edified generation rwanda ni umuryango utegamiye kuri leta washinzwe n'urubyiruko rwahoze rufashwa na imbuto foundation mu mashuri yisumbuye urubyiruko rero rumaze kurangiza amashuri rwashatse uburyo rwafasha urundi rubyiruko kwiteza imbere ni uburyo bwo kwitura ubufasha bahawe baharanira ko bwagirira abandi akamaro ni muri urwo rwego kuri uyu wa gatanu ushize ku itariki ya cumi na gatatu y'uku kwezi kwa cumi bashoje amahugurwa y'urubyiruko magana abiri makumyabiri na batanu urubyiruko rwarangije kaminuza rukabura akazi nagira ngo mbibutse rero muduhe telefone zanyu ni iyacu ya watsapu muduhamagaraho hanyuma tukaza kubaha ijambo ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe ikaze mwese reka rero twakire umutumirwa wacu valensi ntirenganya valensi urahura akomeye
muraho neza yego ushimiye cyane uyu mwanya uduhaye nguha kandi ikaze ku ijwi rya amerika
ok murakoze wemeye kutuganira rero ku buryo watubwira ukuntu edified generation rwanda ifasha urubyiruko urubyiruko rwinshi rukomeje kuvuga ko rurangiza amashuri rukabura imirimo ubwo rero nagira ngo muri iki kiganiro nyine kiza kurangira hari inama bungukiyemo mu gutangira watwibwira gatoya abatwumva valensi ntirenganya ni mu ntoki
murakoze amazina yanjye nitwa valence ntirenganya nkaba ndi umuyobozi w'umuryango edified generation rwanda nkaba ntuye i kigali mu rwanda akaba ari naho uwo muryango ukorera hanyuma edified generation rwanda yo ukaba ari umuryango utegamiye kuri leta washinzwe n'abahoze ari abagenerwabikorwa b'umuryango imbuto foundation bivuze ngo twafashwaga na imbuto foundation mu mashuri yisumbuye hanyuma yo kurangiza kugira ngo twiture ineza twagiriwe n'amahirwe twabonye yo kwiga afasha abandi muri rusange nibwo twashinze edified generation rwanda
uwo muryango rero edified generation rwanda mwawushinze ryari
twawushinze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubu ngubu tumaze umwaka umwe dukora mu buryo navuga bwemewe n'amategeko nibwo twabonye registration ya rgb
none igitekerezo cyaje gute cyo kuwushinga
igitekerezo cyo kuwushinga nyuma yo kurangiza amashuri nk'uko nabibabwiye twikije hamwe nk'urubyiruko twafashijwe turavuga tuti twebwe ni gute twafasha bagenzi bacu kugira ngo amahirwe yo kwiga twagize n'abandi mbese bayagiremo uruhare cyangwa se bayagiriremo amahirwe hanyuma turavuga tuti ntabwo twakomeza kwicara ngo dutege amaso ku gihugu gusa ahubwo tugomba gukora nk'urubyiruko kugira ngo twiteze imbere dufashe n'abandi hanyuma ah, nibwo twagize igitekerezo cyo kuvuga ngo abishyize hamwe nta kibananira hanyuma dushinga uyu muryango ukora ibikorwa bitandukanye harimo cyane cyane gufasha urubyiruko no kuru- no kurukorera ubuvugizi mu nzego zo- zose zishoboka cyane cyane mu rwego rwo kugira ngo rubashe kwihangira imirimo narwo rwiteza imbere Mm. ese ubwo muri bangahe abawushinze
abawushinze turi cumi n'umunani Mm. Eh, hanyuma se bwo muri abakorerabushake mufite indi mirimo ibatunze byifashe gute
Mm, kugeza ubu ngubu ah, abawugize bose batume- baracyameze nk'abakorerabushake Mm.
abenshi hari abafite indi mirimo hari abadafite indi mirimo ariko ni ibintu dukora dukunze nk'uko na- nabibabwiye mbere ko ari ah, giving back mbese ni ukwitura ineza twagiriwe Mhm.
Ah, mbese no kugira ngo amahirwe twabonye yo kwiga two kuyapfusha ubusa natwe tugire uruhare mu iterambere ry'igihugu ndetse n'abagituye muri rusange Mm. ye ugereranije se yego uravuga ko mwatangiye ntabwo hashize igihe kinini Ah, u- ubona hari ikintu birimo gutanga kugeza ubu ngubu
yego yego tubona impinduka nziza kandi zikomeye Mm.
Uh, mu mwaka umwe tumaze mu bikorwa dukora bitandukanye harimo gufasha abana batishoboye kwiga amashuri uh, harimo tubaha minerivare ibikoresho by'ishuri ndetse n'ibindi bikorwa tugenda dukora bitandukanye byo gufasha imiryango muri rusange kwiteza imbere uh, ubuvugizi dukora ku rubyiruko uh, twagiye tubona yuko hari impinduka nziza byagiye bizana kuko kugeza ubu ngubu abana makumyabiri na batanu twabashije kuba- kubishyurira amafaranga y'ishuri muri uyu mwaka ushize Mm.
hanyuma urubyiruko rungana na magana abiri makumyabiri na batanu nabo bo mu karere ka ka gasabo babashije kubona amahugurwa ajyanye na bizinesi uh, bayashoje ku wa gatanu amahugurwa y'iminsi itatu Mhm.
ariko hanini yari agamije kugira ngo ahurize urubyiruko hamwe rwarangije kaminuza hanyuma ntibibone akazi ak- tukabahuriza hamwe bagahabwa amahugurwa n'ibigo bibifitiye ubushobozi hanyuma mu rwego rwo kugira ngo tubone ukuntu tubabumbira hamwe mu makoperative kugira ngo ba- bahereho babona akazi ba- ba- nabo biteza imbere Mhm. none uh, uravuga ko mufasha abana nk'abari mu mashuri mukabarihira amafaranga y'ishuri amafaranga yo gukoresha muyakura hehe Ubu watubwiraga ko muri abakorerabushake kandi murimo n'abadafite akazi ninde ubatera inkunga
Uh, duko- duterwa inkunga n'abantu batandukanye hari ibigo bya leta bidufasha byashimye ibikorwa byacu bikajya bidufasha Mhm.
hari abikorera ku giti cyabo uh, private companies nazo zidufasha kugira ngo tubone izo nkunga zo gufasha urwo rubyiruko nk'uko nababwiye ko ari ubuvugizi dukora ubuvugizi aho bishoboka hose kandi bitewe n'uko babona ko ibikorwa byacu ari byiza bifite n'umusaruro ku gihugu muri rusange ntabwo batinda kudutera inkunga baradufasha baradufasha niyo mpamvu n'ibyo byose twabashije kubigeraho ko n'urwo rubyiruko nababwiraga twahuguye twafashijwemo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative rca ndetse dufashwa n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb n'ibindi bigo bitandukanye nka za bdf rwanda revenue authority uh, bank zama- harimo amabanki harimo nka banki ya kigali ndetse na indm bank ndetse n'ibindi bigo byo mu rwanda bi- nk'ikigo cya cesb nacyo ni ikigo uh, gi- gite- gi- gishinzwe guteza imbere uh, nakwita nka kariyeri i- ijyanye ni- ni- ni- n'ibintu by'amatraining
guha eh, amahugurwa afasha urubyiruko mbese kwiteza imbere Mhm. Ye, bariya abo ngabo mwabahuguye ni abanyeshuri bari bararangije kwiga abo ngabo uvuga magana abiri makumyabiri na batanu mwagiye mubatoranya gute mushingiye ku ki
Uh, uburyo twabatoranyije twagiye twifashisha imirenge batuyemo nk'uko uh, porogaramu yacu yitwa employment accelerator niko proje yacu yitwa hanyuma proje yacu uh, icyo igamije ni ugufata urubyiruko rwarangije kaminuza rukabura akazi ikaruhuriza hamwe kugira ngo bafashwe gu- gu- gukora amakoperative hanyuma uh, babashe gukorera hamwe kugira ngo biteze imbere twabonye kugira ngo umuntu umwe azagire igitekerezo cyo kwiteza imbere bigorana kuruta uko baba bakorera hamwe nka kope- nka koperative kandi binabafasha ko- kugira access ku mafaranga muri rusange hanyuma twagiye tujya mu mirenge batuyemo tugakorana na- n'abayobozi b'imirenge tukabasaba urutonde rw'abanyeshuri bafite barangije kaminuza hanyuma bakaruduha hanyuma natwe icyo twakoraga ni ukubahuza tukabahamagara hanyuma eh, bakaza gufata training nk'uko twari twazibateguriye Mhm. Ye, ubwo turakomeza tubiganireho nk'uko bisanzwe nyine ikiganiro muri Isanga ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika bakabaza bagatanga ibitekerezo twajya ku murongo wa telefone noneho tukakira uwa mbere Emile uranyumva
ndabumva neza mwaramutse ku ijwi ya amerika bwakeye neza urahagana hehe irindi ryawe ninde ndi ndi mu rwanda nitwa emile Mhm. Ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo ndamutegereje n'umutumirwa barakumva Eh, je ndashaka kubaza yuko uko kuntu ayo ayo masosi- ayo- ayo- ayo amashyirahamwe yabo yoba ari ngahe kigali gusa cyangwa no muri interiyere yobakorerayo bose bakababona yoshobora kubasangira hehe I- amashami yoshobora kubakorera ak- ak- ak- akeneye nko kubarondera mu ntara Mhm.
cyangwa ngaho ikigari nk'ibiro byabo umuntu yoba yoba batorereho yobatorera nko ku biro biri biri amagana hehe ko ngaha ni hanini iyo umuntu ashobora kumenya hariho umuntu yobatorera Mhm. Ye, ndumva u- u- nkurikije ni Kandi- ukuvuga uri uri- uri umurundi Eh, ndi umurundi Eh, ariko natwe urahazi?
gatoya ni ngaho ikigari na zero Aha, nari ngiye kuvuga nti ubwo wa- uturuka no mu kindi gihugu ushobora kuba utazi neza uwo mujyi wa kigali
Eh, hamwe hamwe ndahazi Mhm.
Ah, ndahazi hatanze aderesi nta muntu yohayoberwa kandi Eh.
aka- kanatubwira yuko baba babikorera ngaho ikigari gusa ata nk'iburundi ko ama- ayo mashami yuko tubaragera yo sinabizi Mhm. Ye, Mm.
reka tumuhe umwanya gusubize Eh, valence Mhm. Aba ndamuteye n'intege kandi ye urakoze cyane emile Eh, eh, mugize neza ku ijwi ya amerika nawe ugize neza kuduhamagara emile ah, abajije ikibazo ah, ukuntu umuntu yababona valence musubize
ok murakoze Ah, ndahera ku kibazo cya mbere yabajije abaza ko amakoperative yaba ari mu rwanda gusa cyangwa se no mu burundi ndagira ngo mubwire yuko ari mu rwanda gusa ariko ntabwo ari muri kigali gusa nk'uko yari abivuze gahunda yacu ifite kuzagera mu gihugu cyose muri buri ntara muri buri karere kandi muri buri murenge ubu ngubu twahereye ku karere ka gasabo mu mirenge cumi n'itanu igize akarere ka gasabo tubanza guhugura urubyiruko rwaho nyuma yo kuhava tuzerekeza no mu zindi ntara muri buri murenge kuko twifuza ko nibura buri murenge wose uzaba urimo koperative y'urubyiruko rwize rwarangije kaminuza Uh, hanyuma ikijyanye na ofisi ahantu duherereye uh, niba azi umujyi wa kigali mu karere ka gasabo umurenge wa kimironko uh, niba azi ahantu kiye yubatse cyangwa se rwanda education board turi iruhande rwayo muri komisiyo y'igihugu ya unesco Mhm. Ye, hari telefoni yababonaho mu- mukoresha mu- mu mu biro cyangwa ni izanyu mugendana
Eh, ego telefone yacu yayibona yazibona arizo tugendana nta kibazo twazimuha zeru karindwi umunani umunani mirongo itatu na kabiri cumi na kane zeru umunani
Ye, urakoze cyane reka ubwo twakire noneho na rwanyagasore uranyumva
ndabumva neza Ye, eh, nuko witwa shansoriye irindi ryawe urahagana hehe
bitwarwa n'agasore shanseriye duherereye mu karere ka rutsiro Mm. ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
mbere na mbere reka mbanze nsuhuze umutumirwa valensi Mm.
Eh, nari mfite igitekerezo hanyuma nyuma nkaza no kubaza ikibazo Mhm.
Eh, ni byiza koko kuba baragize iki gitekerezo ariko mu bigaragara byo eh, urubyiruko rukirangiza ruracyahura n'imbogamizi nyinshi Ah, imwe muri izo ngizo nshobora gutangaho urugero ni kimwe nk'uko ni- ni izi ngaga zigenda zivuka muri iki gihugu cyacu cy'u rwanda zimwe zagiyeho mbere izindi ziracyajyaho n'amategeko agenda ahindurwa rimwe na rimwe ariko ugasanga noneho nk'urugero nko kuri aba ngaba bafite adivesi diporoma aba ngaba barimo bari kurangiza muri ibi bigo eh, by- by'imyuga by'imyuga ama- ama ayipiyarasi
I- o- us- usanga wasubi- wasubiramo abarimo kurangiza he
IPRC zino integrated polytechnic regional centers ziri kugenda zivu- za- za- zavutse muri bibiri na cumi cumi na bibiri n'umunani bibiri na cumi gutyo kuko nanjye niba narangije ubu ikibazo gihari gihari dufite mu by'ukuri muri iyi minsi turi guhura nacyo ni icyo gusanga hari amategeko akumira abarangije muri izi bigo ntabwo ndi njyenyine wenda ndavugira n'abandi ariko ni byiza kuba mbonye n'umwanya wo gutambutsa icyo kibazo
wasobanura n'ubwo buryo bakumirwa cyangwa se ayo mategeko ushaka kuvuga ayo ari yo ku buryo valence yabisobanukirwa yavugaga ko bakora ubuvugizi ubwo nabyo bashobora kubiheraho bagerageza gukuraho izo nzitizi
aha ngaha ndavuga ndatanga urugero kuko nabyo narangijemo n'ibereje n'isivire muri mu myaka itatu ntabwo agize mu diporoma ariko njye nabifite igitekerezo cyo kurangiza nkahita nsohoka hanze nkikorera ntabwo ari ikibazo cy'ubushobozi nari mfite ahubwo nari mfite ikibazo nahuye nacyo ni icy'ayo mategeko amategeko ntanga urugero ni uko mu rugaga rw'abenjeniyeri mu rwanda rwagiyeho hatarasohoka iprc ariko amategeko yarwo harimo ingingo ivuga ko umuntu wese ugira ugomba kujya muri urwo rugaga agomba kuba byibuze afite bachelor degree imyaka ine wajya mu rugaga rw'abagenagaciro naho ugasanga naho nuko ni a zero urumva rero abarangije muri ibyo ngibyo ayo mategeko atarajyaho n'izo ngaga zino ipr zitaratangira gusohora abanyeshuri ntabwo amategeko yigeze ahinduka nta n'ubu niko kimeze iyo tubajije batubwira ko tugomba gutanga ikibazo bakazabyigaho bakayahindura kuko nta hantu byabaye ko ni no mu bindi bice bitandukanye by'ibindi bihugu usanga nabo bafite abatekinisiyansi ubwo rero nagira ngo sabe uwo mutumirwa wacu azadukorerwa ubuvugizi kuri abo bantu twangije na IPRC tutari kubasha kubona uburyo twakwapuraringa kugira ngo natwe tubashe kujya mu rugaga dukore byemewe n'amategeko
urakoze shansoriye valence ikibazo cye wacyumvise sinzi niba hari icyo wamubwira cyangwa se niba hari icyo utekereza ko mwamufiteho nk'ubushobozi bwo kugira ngo mubakorere ubuvugizi ndabyumva nyine ni ibintu bijyana n'amategeko ariko hari icyo wumva mushobora kubikoraho
murakoze ikibazo cye nacyumvise kirebana n'amategeko akumira bamwe yabajije nka enjeniyeri ufite warangije IPRC ariko njye ndumva nta byinshi nabivugaho kuko urumva bijyana n'ireme ry'uburezi biba bifite minisiteri zibireba yenda icyo twakora nk'uko iki kibazo ni ukumufasha kugira ngo tube twakigeza yenda kuba bagira icyo bagikoraho hanyuma reba ngombwa tukazamuha igisubizo
yewe urakoze cyane twakire na jean dodiyo turi kumwe jean dodiyo urahagana hehe ko tutakumva twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kutwandikira mukoresheje imeri ariyo radiyo yacu arobaze gmail akadomo com turi no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu voa site yacu ya interinete ni wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com turi mu kiganiro muri isanga aho turimo kuganira ku byerekeranye n'urubyiruko mu kwihangira imirimo umutumirwa wacu akaba ari valence ntirenganya ni umuyobozi w'umuryango edifayide generation rwanda umuryango utegamiye kuri leta nk'uko yabitubwiye w'urubyiruko rwishyize hamwe rumaze kurangiza amashuri kugira ngo rufashe urundi kwiteza imbere ari mu buryo bwo kwitura ubufasha nabo bahawe na imbuto foundation valence mu gihe tugitegereje abo ku murongo wa telefone nagira ngo nongere nkugarukeho ni hari izihe nzitizi mbese mwaba mubona murimo guhura nazo mu bikorwa byanyu bigamije gufasha urundi rubyiruko kwiteza imbere
murakoze inzitizi duhura nazo ni mu rubyiruko muri rusange usanga iyo tugiye kwegera urubyiruko warushishikariza guhanga umurimo usanga ikibazo ari cya kindi kimwe bakubwira ngo igishoro mbese nta kapito dufite ugasanga hari abandi bafite ikibazo cyo kwitinya ugasanga hari abandi bafite noneho imyumvire itandukanye ku buryo harimo abumva ko batashobora gukora bizinesi iyo ari yo yose badafite amafaranga menshi amafaranga afatika ugasanga ikindi hari imyitwarire umuntu aba afite igendanye n'urugero ariho urugero hano natanga akazi umuntu warangije kaminuza yakora n'utarigeze yiga ni ibintu biba bitandukanye cyane byakorohera cyane umuntu utarigeze yiga kuba yavuga ati reka mpange umurimo reka njye muri koperative ishinzwe kwikorera imizigo ariko ntabwo bizorohera umuntu warangije kaminuza gufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka njye muri koperative y'abantu bikorera imizigo kubera yumva bimuteye igisebo akumva akumva mbese biramuhagarika kugira icyo yakora ariko ugasanga nanone hari izindi mbogamizi z'imyumvire imyumvire ye nk'uko nabivuze kuvuga ngo ntabwo natangira gukora ntafite igishoro kinini akumva ko atahera kuri bikeya kugira ngo agende azamuka hanyuma ugasanga abandi nk'uko nabivuze badakurikira ariko nanone gahunda za leta niko nabyita gahunda za leta cyangwa se ngo barebe amahirwe ahari leta ibashyiriraho ni urugero natanga hari abo usanga babwira ko hari ikigega bdf wenda gitanga ingwate nubwo nabo bagira ikindi basaba basaba makumyabiri na gatanu ku ijana y'amafaranga umuntu akeneye ariko ugasanga nibura ntabwo batinyuka ngo bagende bavuge ese iyi makumyabiri na gatanu ku ijana yo bisabwa mu buhe buryo ese niba nkeneye gukora bizinesi ya miliyoni eshanu iyi makumyabiri na gatanu ku ijana nayibona nte ari nacyo cyatumye dufata iya mbere yo kuvuga tuti reka duhamagare uru rubyiruko duhamagare n'abafatanyabikorwa bafite aho bahuriye na bizinesi ariyo mpamvu twabazaniye rwanda reveni otoriti mu mahugurwa ikabasobanurira ibijyanye n'imisoro tukabazanira bdf ikabasobanurira ibijyanye n'ukuntu bakora n'ukuntu batanga iyo nguzanyo amabanki akabasobanurira neza uburyo urubyiruko rushobora gukorana n'amabanki cyane cyane iyo rwishyize hamwe tukabazanira rdb ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere kugira ngo babereke ese ni hehe mushobora gushora imari yanyu muri iki gihe ashobora kunguka genda bitewe n'ibyo igihugu gikeneye urugero kugira ngo tugabanye ibyo dukura hanze se cyangwa se twongera ibyo dusohora hanze izo mbogamizi tugenda duhura nazo ari nayo mpamvu twafashe iya mbere kugira ngo twihuze n'ibyo bigo byose kugira ngo bidufashe gutinyura urubyiruko
reka twongere dusubire ku murongo wa telefone twongere twakire abandi bakunzi b'ijwi rya amerika sebastien uranyumva
yego ndabumva irindi ryawe n'indi urahagana he
yewe ndi mu murenge ndi mu karere ka kirehe umurenge wa mahama nkaba nitwa kwizera sebastien amazina yanjye
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nge ikibazo cyane igitekerezo mfite ni ugushimira cyane ukuntu ngaha mu rwanda iwacu ukuntu batwitaho nkaba nkangurira abakiri bato kwitabira gushinga imishinga kubera ukareka kwikengera ngo ngo mfite ngo igishoro gike ngo nta gishoro ngo noronka ngo ibiki ngo mfite ngo ibihumbi icumi ngo sinabikoresha naho byaba bitanu bikoreshe uko ubifise utangure buke buke buke buke ejo uko niko igishoro kizaguma cyiyongera nicyo gitekerezo cyo nashaka kubunganirako
urakoze cyane kwizera na valence nawe yari abivuze ko hari abitinya bakatinya kugira icyo batangira kubera ko bafite igishoro gitoya twakire na mugabo mugabo uranyumva mugabo irindi ryawe n'irindi urahagana he
irindi banyita gakuvu teofile ngaba ndi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu ntara y'amajyaruguru muri teritwari ya masisi aho masisi mwifashe gutese
aho masisi kabisa bo turagerageza gukora bona n'ubwo umutekano ukunze kuba mukeya bo ariko uwo muntu yaramutse arakora iyi nshinga
ye wari ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo nagiraga nyine ni kwa kw'iyi asosiyasiyo iri ahangaha ku bavandimwe mu rwanda ni abajene cyangwa se abasore batunejeje none twasabaga ko umusore wese ufite mukeya yagombye kudukoresha nawe akunguka ntiyigaye ahubwo akiyunga n'abandi akabamo oruganizasiyo oruganizasiyo uko babangana kose babona n'ibinga kandi noneho n'ababyeyi babo tukabasaba kugira ngo badafasha abo basore bakoze ako ka asosiyasiyo kugira ngo barebe ko batera imbere ejo hazaza hakazagira umusaruro uboneka uvuga ngo nubwo biri ku baturanyi n'aha muri congo twasaba abatwumviriza kugira ngo nabo bagire icyo gitekerezo komsa nabo bagire ukuntu bakora imishinga yabo ntibigaye ubona uko twe dukoresha amafaranga ubona amafaranga sekanti miri fura agomba kuyakoresha agateranya n'abandi rero babaye icumi kuzamura bakagira ikintu bageraho bakitunga ubutiba ndetse n'umutekano muri congo rwatugarukiye
yenda gushimiye cyane rwose mugabo bakuzo teofile kuri iki gitekerezo cyawe yereka dusubire twakire umutumire natwe valence wumvise ibyo sebastien uri kirehe yavuze na mugabo bose baragusha mu bitekerezo byanyu cyangwa se mu ngamba namwe mwatangiye mwakongeraho iki
icyo nakongeraho ni uko nk'uko sebasitike yavuze ngo urubyiruko ntirugomba kwitinya rugomba gutinyuka nanjye nabivuze mbere hanyuma mugabo nawe icyo yongeyeho yuko agarutse kuri bya bindi avuga ko waba ufite makeya waba ufite amafaranga menshi ushobora gutangira bitewe n'ibyo ufite kandi ukagira icyo ugeraho ikindi nababwira ni uko kwibumbira hamwe biruta gukora uri wenyine iyo mwibumbiye hamwe muri benshi ushobora kuza uri umwe ufite mirongo itanu undi afite mirongo itanu undi afite mirongo itanu mukabona nuko ujya gukora wenyine ya mirongo itanu ntahari bukugeze ariko kwihuza mukayagira magana abiri bikaba byabafasha no kuba mwagira izindi nyungu zirenzeho cyangwa se kubona ubafasha bikoroha kuruta uko wagenda uri wenyine
ye wari umaze kuvuga ko n'ubundi umuntu atagomba kwitinya kandi ko waba nubwo hasabwa amafaranga makumyabiri na gatanu ku ijana by'ayo umuntu ashaka kuguza ariko ko yagombye kugerageza akareba ukuntu yashaka umuntu adafite iyo makumyabiri na gatanu ku ijana koko yashobora ate kugenda tuvuga afite nka cumi na gatanu aho kugira makumyabiri na gatanu yakwemera akagenda akaguza ashobora kubona inguzanyo barenze uko amategeko nyazi agenga bdf agenga iyo nguzanyo ntabwo byashoboka kuko bisaba ko nibura ubona ya makumyabiri na gatanu ku ijana wenda nk'umwihariko nka edifa generation dufite kuko n'ubundi twasanze ya makumyabiri na gatanu ku ijana ariyo urubyiruko rubura niyo mpamvu twifashishije abandi bafatanyabikorwa tukavuga tuti icyo tugiye gukora ni ukubahuriza hamwe tugakora ubuvugizi bwose bushoboka ku buryo dushobora kubabonera ya makumyabiri na gatanu ku ijana basabwa hanyuma bakagenda bakagana biriya bigo bitanga inguzanyo hanyuma kugira ngo bashobore kuzakisesinga kuko n'ubundi ikibazo kizaguma ari cya kindi ikibazo cyaguma ari cya kindi kuko niba ufite bizinesi ya miliyoni eshanu wateguye makumyabiri na gatanu ku ijana utari buyibone uzakomeza utinye wange kujyayo ariyo mpamvu twabahamagaye tugahamagara n'ibigo bishinzwe imari n'ibigo n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo nibura turebe muri bwa buvugizi uko twabafasha kubona ya makumyabiri na gatanu ku ijana niyo ifite ikibazo niyo hari ikibazo kuko n'ubundi banki yemeye kuguha inguzanyo ugiye gukora bizinesi n'ubundi gukora kuri pureshi uvuga ngo nzayishyura ariko utabonye ya makumyabiri na gatanu ku ijana nayo ntiwayibona muri gahunda dufite rero ni ukubakorera ubuvugizi n'ubundi nk'uko twabitangiye ya makumyabiri na gatanu ku ijana tukabafasha kugira ngo bayigereho
reka ikibazo kindi ndaza kukikubaza mu kanya reka tubanze twakire nzovu kuri telefone uranyumva
ndabumva irindi ryawe n'indi urahagana he
reka nzovu w'inosa ndi burera
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
igitekerezo mfite ni ugushima cyane iyo gahunda ya bdf yo kunganira urubyiruko urubyiruko ni abantu baba bifuza gukora no gutera imbere iyo batabonye akaderema yo kugira ngo bababe hafi mu kwihangira imirimo usanga bigora cyane ariko mu by'ukuri bdf ikora neza kubera ko iyo utanze iyo ufite makumyabiri ku ijana hasigaye barakwishingira ukaba wabona amafaranga ukaba wabasha gushinga bizinesi yawe rero numva nahamagarira urubyiruko rwose kugana bdf kuko barimo gukora akazi keza kandi urubyiruko ugasanga rurimo kwiteza imbere murakoze urakoze nawe kuba uduhaye icyo gitekerezo cyawe twakire na jean claude turi kumwe
ndabumva neza irindi n'indi urahagana hehe
ni twangoboka jean claude mperereye mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka ngoma none abo ba umushinga ufasha urubyiruko kutagera n'inaha muri ngoma
mu kanya yatubwiraga ko batangiriye ku rubyiruko rwa gasabo
i kigali niho bakiri
barafite imigambi yo kugera hose baraza kukubwira mu kanya
none ikindi kibazo bafasha urubyiruko kujya muri bdf kugira ngo babashe kubona inguzanyo
urarangije muhe umwanya
ikindi kibazo baraza bakita ku rubyiruko rwo hejuru ntibamanuke hasi mu byaro kandi ni mu byaro niho hari urubyiruko ruba rukeneye ubufasha cyane kurusha mu mijyi kuki bahera mu mijyi ntibamanuke hasi mu byaro ngo bajye mu mirenge bashake iyo urwo rubyiruko ko ariho urubyiruko ruri rukeneye imikorere ruri mu bushomeri bwinshi kuki bahera baza niba wenda bageze nka ngoma bakaza bakera mu mujyi wa ngoma ntibamanuke ngo bajye mu mirenge ya ngoma y'akarere ka ngoma kandi niho urubyiruko turi ubu urumva rero tugira imbogamizi z'uko batatugeraho mu byaro aho turi
hanyuma wowe uravuga ko batabageraho ariko mwebwe iyo batabagezeho namwe mugerageza kubasanga mukabereka ko muhari kandi namwe mukeneye ubufasha cyangwa mutegereza ko bazaza
bashobora no kuza twe ntitubimenye tuba turi hasi bigahera mu karere hejuru ntibimanuke hasi mu midugudu cyangwa mu mirenge ntiwumve ku murenge bavuga ngo dukeneye urubyiruko n'uru n'uru hari inkunga yaje ishobora kurufasha mu mikorere yabo ntabwo tubyumva kubera ko mwebwe muri mu byaro
biraza bigahera mu turere ntibimanuke hasi icyo nabafasha ni uko bajya bavuze ko bajya gufasha urubyiruko urubyiruko rwinshi ruri hasi ntabwo ruri mu mijyi ni urwifashisha ururi mu byaro nabwo rukeneye ubufasha kugira ngo ruzamuke rugere hejuru sinabasaba nuko bajya bamanuka nimba baje nka ngoma hagera ngoma bakamanuka bakajya mu mirenge cumi n'ine igize akarere ka ngoma cyangwa bagafatamo imirenge y'imba iba yatoranyijwe bakayigeramo bakaganiriza urubyiruko rwaho ni naho rega urubyiruko rwo mu cyaro rufite n'imikorere ko ruri inyunganizi hano babafasha ngo babajyeho hafi nyine icyaro rwose turashoboye
ndagushimiye rwose mukomeze mugerageze igihe cyose umuntu afite ubuzima akaba afite amaboko yo gukora cyangwa se n'umutwe wo gutekereza byose birashoboka
birashoboka ariko nabo bajye batubabarira baze natwe batwunganire uretse ko babiheza mu mijyi cyangwa bakaza bavuga ngo uwishoboye uwishoboye ufite amafaranga ya n'aya agomba gutanga aha kugira umushinga n'uyu mukurikirane arihe ubwo se urumva baba baje kudufasha
reka nze muhe umwanya kubwire valense
murakoze ndagira ngo nsubize uwo muvandimwe ko impungenge namumara nubwo tutaragera ingoma ariko nababwiye ko tuzahagera nk'uko twahereye mu karere ka gasabo tugakora mu mirenge cumi n'itanu y'akarere ka gasabo nako tuzagera mu karere ka ngoma tukajya mu murenge hasi ntabwo duhera ku karere hejuru ahubwo tujya hasi mu murenge kuko abayobozi bo mu murenge nibo baduha urubyiruko ntabwo ari twebwe tuvuga ngo tugende ngo tujye ku karere ngo dufate urubyiruko oya nk'uko yavuze ngo ntabwo bajya ntabwo bumva abayobozi b'umurenge basaba urubyiruko azabyumva kuko nibigera muri ngoma azabyumva ikindi ntabwo ntabwo duhera mu mujyi kandi nawe ntiyumve ko urubyiruko rutuye mu mujyi ruba rufite amafaranga ntibwisa bivuga ngo kujya mu mujyi ah, ngo ni rwa Urubyiruko rurishoboye.
amafaranga Mm.
yes ariko ah, urubyiruko rwo mu mujyi ntabwo rufite amafaranga kuko usanga rumwe rwo mu mujyi akenshi niru- niruba rwaraturutse hahandi hasi iyo za ngoma iyo za kirehe n'ahandi hantu hatandukanye mu byaro bamwe barangiza kwiga ah, ari nacyo dushaka kurwanya cyane Eh, barangiza kwiga babona nta kazi bakajya mu mujyi mu mujyi nta kintu bagiye kuhakora ari usanga ahubwo baba bafite ingorane nyinshi kuruta babandi basigaye mu cyaro kuko uko ugiye mu mujyi ubuzima burakugora kurushaho biga- ah, ku- kuko nta kazi ufite ukajya mu biyobyabwenge mu bindi bintu bikwangiriza ubuzima nicyo rero dushaka kurwanya ni kino poroje yaziye kugira ngo nibura igende yo ipe ba bantu bari mu byaro barangije kaminuza ibabuze kujya mu mujyi kuko ntacyo bagiye kuhakora ahubwo bakorere mu mirenge yabo aho batuye mu makoperative bazaba barashi barafashijwe gushinga bayi- bayakoreremo kugira ngo biteze imbere tagiye kongera umubare mwinshi mu mujyi kandi tutacikora Mhm. Yego.
hanyuma ikindi yabajije niba dufasha urubyiruko kugera kuri bdf eh, nk'uko namuvu- na- natangiye mbivuga ni ubuvugizi ntabwo tugutwara direct ngo tugeze kuri bdf ahubwo muri ariya mahugurwa tuba- tubakorera niho bahurira na bdf bakahurira n'amabanki eh, ndetse n'ibindi bigo by'imari bitandukanye bakabigisha gukora imishinga ese umushinga ujya muri bdf umeze gute eh, icyo tubakorera ni ubuvugizi ndetse tukanabafasha eh, uko na kubahuza na, na, na ba bandi ba BDF biga imishinga ndetse n'amabanki kugira ngo umushinga uzatse ibyo byose bi- biba nta kiguzi atanze nta kiguzi atanga amahugurwa yahabwa ku buntu uh, kugeza umushinga we u- igihe uzagerera kuri banki ukemererwa kuba wahabwa inguzanyo nta kiguzi na kimwe azaba yaratanze Mhm.
ariko yenda aho bitandukaniye uh, hano icyo tubashishikariza cyane nu- nu- nu- ne- bi- hano bo bazaba bibumbiye mu makoperative ntabwo ari umuntu ku giti cye ah, bazaba bari mu makoperative wenda mbahaye nk'urugero ko ah, gahunda yabyo izaba iba iteye urubyiruko rwashoje amahugurwa ku wa gatanu w'icyumweru gishize Mm.
ah, rwatahanye nk'umukoro cyangwa se assignment Mhm.
yo gukora um, ama business plan hanyuma buri murenge buri buri tsinda rikaba rifite business plan nibura eshatu muri za business plan eshatu bakoze ah, bazazitugezaho hamwe n'ibindi bigo dufatanyije Mhm.
turebemo ese ni iyihe- ni iyihe poroje muri izi ngizi iruta izindi dushobora gushakira inkunga kugira ngo dufashe runo rubyiruko kugira ngo rukore ikigo cy'igihugu cy'amakoperative kiba tuba dufite ibyo twemeranyijwe ah, buri buri mu- mu- mufatanyabikorwa afite ibyo azadufasha hanyuma ah, nibamara gushingira koperative yabo kuva kuri ah, kuva kuba ku gitekerezo kugeza kuri ku- ku- kubona ubuzima gatozi wenda ni uko um, uhagarariye amakoperative twari kuba turi kumwe ku murongo sinzi yenda ikibazo Tuzi- niba ribuze kubonekaho Tuzi- hanyuma dushobora no yari kubisobanura kuzamutumira neza.
ikindi gihe akaza akabasobanurira ku buryo burambuye tumuhaye umwanya uhagije yego Mm.
yego hanyuma ah, iyo mishinga nibamara kwiga nibwo tu- tuzakomeza nk'uko twatangiye ubuvuzi tubabonere amafaranga yo kugira ngo batangire imishinga yabo Mhm.
ariko ntabwo tugutwara ngo tugeze kuri bdf baguha amafaranga haba harimo uruhare rwawe rwo kuba warafashe umwanya ukiga ku gitekerezo cyawe ari icyawe bwite nta muntu ukigutekereje Mhm. bivuze ko kandi mu- mu bashi- mubikoreye mu makoperative Eh, bivuze ko mushishikariza urwo rubyiruko kwibumbira mu makoperative hanyuma bagategura umushinga kandi ko haboneka mm, murabizeza ko haboneka n'ababafasha gutegura uwo mushinga kandi ku buntu
yego ndibwira ko ubwo abumva bumvise bagombye guhagurukira ku gukora imishinga kugira ngo babone ubwo bufasha Ah, nk'uko bamwe babivuga ngo gukura amabo- amaboko mu mufuko ab- abarundi ndumva ariko bakunze kubivuga Eh, twakire na joel n'abanyarwanda niko babivuga twakire na joel uranyumva
ndakumva cyane Eh, irindi ryawe ninde urahagana hehe
niyonzima ni kigali Mm.
Nairobi.
Mhm, Mm. nagira mbaze uwo mutumire mm, Eh, ba- numvise avuga ngo bafasha ngo urubyiruko rurangije kwiga kaminuza bafasha uru- uru- urubyiruko rurangije kwiga kaminuza gusa abatararangije ntacyo babafasha abaye afite uburyo ntacyo yamufasha
mhm, Eh, ik- ikindi nagira nagira mbabaze mm, bakira abanyarwanda gusa nta banyamahanga ba- bakira
na- abaye ari nk'umunyamahanga akaba afite wenda ubwo buryo bwo kuba yakwiteza imbere akaba akeneye ayo mahugurwa yabo bamufasha iki byagira
urakoze cyane joel niyo nzima valence bumvise ikibazo cye ndabumva Eh, Eh, ah, uwo- nk'umuntu ikibazo nacyumvise.
umuntu waba atararangije nk'amashuri cyangwa se ah, tuvuge yaracikirije kubera nko kubura amafaranga y'ishuri cyangwa se atanabashije no gutsinda amasomo ariko afite ibitekerezo ashobora gukora nawe mushinga wowe mwamufasha byagenda gute cyangwa se umunyamahanga
Mm, wenda mpereye kuri poroje yacu uko iteye Mm.
uh, ifasha abarangije kaminuza uh, kandi batuye mu rwanda b'abanyarwanda birumvikana Mhm.
barangije kaminuza gusa gusa abarangije kaminuza gusa bivuze ngo wenda aho icyo twakora yenda nyuma nk'uko tuba twumvise icyo kibazo tuba tuzi ko n'ubundi bihari ariko twebwe twarebye ku barangije kaminuza gusa Mhm.
yego Ye- hanyuma ah, kuko yaravuze ngo gufasha abatuye mu mahanga nacyo nagisubije yuko ari aba- ari abatuye mu rwanda gusa ari abanyarwanda yebwo ndibwira ko ashobora kuba yabazaga nk'umurundi waba atuye mu rwanda yenda yararangije kaminuza niba nawe iyo poroje yanyu cyangwa se uwo mu- uwo mushinga wa- wanyu waba wamufasha ndibwira ko ari cyo ashaka kuba ashaka Oh.
kubaza icyo gihe biterwa nanone n'aho yarangije kaminuza kuko hari ibyangombwa tubasaba niba barangije kaminuza bivuze ngo baba bagomba kuba bafite ibyangombwa byo mu rwanda Ah, ntabwo turagera ku cyo gu- ku ki- ku cyo gufasha aba- abanyamahanga Mhm.
turacyafasha abo mu rwanda Ye, ubwo reka dukongere twakire noneho emanuweli emanuweli uranyumva Ye, urahagana hehe irindi ryawe ninde
Alo, Ye, turakumva urahagana hehe irindi ryawe ninde
nitwa Dusenge mba mu- ndi mu Burundi Ye.
Bujumbura Mhm.
mbona nshaka kubaza ikibazo mutumire Mm.
ndumvise ahejeje kuvuga yuko ngo bafasha bize kaminuza gusa nawe bafasha uwize kaminuza mu Rwanda nyene cyangwa n'uwagiye mu yandi mahanga kwigayo arabashobora kumufasha kandi ikindi naco na ni- yakivuze muga nti- ntiyagitamoye neza ndashaka kubaza yuko bakorera mu rwanda nyine bata- batagenda ngo no mu bindi bihugu haba hatuyeho nka nk'urwaruka rw'abanyarwanda bakagenda bagakoreraho nabo nyine bakabafasha kuko aho usanga aba mu kindi gihugu na asanga afise nyine ubushomeri kandi ari umunyarwanda nshakamo umuco numve Mm. Ye, nibwo ya- arasa nkaho yari amaze kubivuga kandi rero nibwo bagitangira ntabwo bari bagera no hose mu rwanda nubwo ariko babiteganya ubwo rero ndumva reka mu- mureka kwibwirira
murakoze Ah, nk'uko nari maze kubivuga ah, dukorera mu rwanda gusa ntabwo turatangira kujya hanze hanyuma ikindi kijyanye no gufasha abize kaminuza ariko barize hanze ariko ari abanyarwanda Ah, umunyarwanda yarize hanze akaza akaza gutura mu karere ke mu rwanda ariko yize hanze icyo gihe nawe iyo porogaramu yacu ije imugeraho nk'umunyarwanda utuye muri ako karere Mhm. Ye, ndumva bisobanutse aruberi kuri telefone twakire na aruberi
wiyara Ye, irindi ryawe ninde urahagana he
nitwa niyo mukiza ruberi Ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego ariko nashaka kubaza abantu bagize iryo shyirahamwe ndumva komeza baratembera yavuze ko ari cumi n'umunani aha ikibazo nagomba kumubaza cya mbere nagomba kumubaza yuko aba cumi n'umunani bose baba barahejeje za kaminuza nimba barazihejeje nkaca mbaza yuko baba bize igisata kimwe hanyuma hanyuma ku bindi nabyo nkaca mvuga nti icyumviro bagize ni cyiza cyane kiba kibandanye ku buryo bazofasha n'abandi baba batahejeje za kaminuza ndetse n'abataciye ku ishuri kubera ibintu byo gukora amabizinesi kenshi turazi ko bisaba umutahe nkaca mvuga nti mbe yogira inama iyihe nk'umuntu yoba yibwira ngo ntafite umutahe turazi ko ibintu bifashwa n'umutahe kandi amabanki nayo ntiyemera gutanga inguzanyo ku rwaruka rutagira n'akazi turazi ko ba- hariho n'ibintu by'ingwate basaba turabona ko ari intambanyi aha nkaca mvuga nti nkaca ndamubaza yuko ikintu yohanura urundi rwaruka rwose kubera turabona ubuzi bwo nta bukiriho abantu benshi baricaye gukora bizinesi naho bisaba umutahe wa mutahe aho tuwukura haragoye ni ukuvuga n'ababa abize turabona ko ari benshi kandi leta nayo ntabwo bushobozi ifite bwo gutanga ubuzi ku ku bize bose aho nkaca ndamubwira akaduha nki- akatugira nk'inama twebwe urwaruka twe dutuye mu burundi uburundi bica kumwe n'u rwanda turabona uko bimeze turabona ko ari ingorane zose nta buzima buriho hanyuma nkaca mvuga nti nkaca ndamubaza barabye urugero bagezeko Bara- babona barateye intambwe ihangiro baba barihaye babona bageze nko kuri kangahe dufate agereranije dufate nko nko ku ijana dufate nk'amaporosantage baba bageze ko iyo barayahe
Eh, uribuka eh, mu kiganiro ko igihe yavuze batangiriye kuva babonye ubuzima gatozi ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu turi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi Eh, numvise numva no- ni ikiringo c'umwaka umwe Mhm.
Eh, Eh, reka tu bu- ibyinshi ndumva ibyo ibyo ubajije yari yabivuzeho yabwiye aba- urubyiruko ko rugomba kwishyira hamwe ibyo by'umutahe urimo uvuga ndumva nabyo yari yagiye abivuga ko bashobora kubona inguzanyo bishyize hamwe bakoze umushinga reka muhe ijambo valence uyu muvandimwe albert niyo mukiza wamubwira iki
arakoze Albert ngira ngo byose nari nabivuze Oh, oh, ikijyanye no ko no kuvuga ko urubyiruko kugira ngo rukore ibyo yakoresheje ijambo mutahe mutahe sinzi niba yenda ari Ni aricyo igishoro, niko igishoro.
nabyumvise Mm.
Ah, okay Ah, birumvikana bisaba igishoro ari nayo mpamvu twe twavuze ngo gukangurira urubyiruko kwibumbira hamwe birufasha gutera imbere kuruta uko u- u- buri wese yakora ku giti cye Ah, ariyo mpamvu twavuze ngo kubashyira mu makoperative bizoroha kuv- kugira ngo tuba- tubafashe kubona cya gishoro bakeneye ariko najya gukora ari wenyine bizamugora kubigeraho niyo nama nahereye kare mbabwira yuko icyo bagomba gukora ni ukwibumbira hamwe ah, bakirinda gukora ari ba nyamwigendaho buri wese akirinda gukora ku giti cye bakibumbira hamwe kugira ngo bibongere amahirwe yo kuba babona n'ubufasha igihe bibaye ngombwa igihe bishoboka Mhm. Ye. ubwo rero ni ukuvuga ko nabo ubashishikarije kuba bakwishyira hamwe inzira zose banyuramo ibyo ari byo byose bishyize hamwe nk'uko wabivugaga bishyize hamwe nta kidashoboka
yego eh, yenda nkuye nk'uko yavuze ngo ari mu burundi eh, eh, ndakeka eh, igihugu icyo ari cyo cyose yaba arimo nda- ndibaza yuko gukorera hamwe ari byo byiza kuruta uko umuntu yakora ku giti cye ari wenyine nabo bishyire hamwe eh, niba hari inzego z'urubyiruko cyangwa se izindi nzego runaka zishobora gufasha urubyiruko bazegere ariko atari umuntu umwe bazegere ba- bababwire ikibazo bafite eh, bagerageze gutinyuka ntibagatinye ntibagatinye ngo utinye ngo ntabwo najya kuri minisiteri ngo ntabwo najya eh, ku nteko ishinga amategeko ngo ntabwo najya hehe uzi neza kuko ari ubuvugizi kandi bufitiye ah, abantu benshi akamaro ntabwo bagomba gutinya bagomba kwitinyuka muri byose
Ye, twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga ku cyumweru kibanda hanini ku rubyiruko urubyiruko rukunze kuvuga ko ruhangayikishijwe no kubona akazi Ah, leta zikaba zirushishikariza kwihangira imirimo ariko kandi ahanini runyuze mu makoperative kugira ngo rurusheho kubona ingufu U- umu- umutumirwa wacu rero ni umuyobozi w'umuryango edified generation rwanda umuryango utegamiye kuri leta washinzwe n'urubyiruko rwishyize hamwe kugira ngo rufashe urundi kwiteza imbere nagira ngo twakire nanone ku murongo wa telefone alex turi kumwe wi yego ndabumva Ye, irindi ryawe n'indi urahagana he
ngenda ku mana ndi bujumbura Ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ni ikibazo je ubwa mbere nagomba kubanza gushimira uwo u- uwo valenzi kuri icyo cyiyumviro bagize cyo gushinga iryo shyirahamwe halo ye turakumva akomeza
hama nkabaza numvise umenga rigizwe n'abantu bashoboye kwiga kaminuza gusa Na- nariko ndibaza none aba abatashoboye kwiga kaminuza bakiga nk'amashuri yisumbuye cyangwa abatagira nivo de ti bobo nta bobo nta kibanza bafite muri iryo shyirahamwe ryabo hamwe ikindi kibazo naho mvuga ndavuga ngo nka twebwe turi mu burundi bodufasha gute ari amahugurwa cyangwa ko bo- botwugurura imiryango tukaza gukora ingendo shuri tukaraba ukuntu nabo tu- tukabigiraho tukaraba uko bo bi- biyungunganije bakiteza imbere kugira ngo natwe dushobore gukora nk'ibyo bakoze hiyo mu rwanda
Ye, ura- urabaza niba bashobora kubakira bakabaha inama mu- muvuye mu burundi mukaza ku- kwiga um, kureba ibyo bakora
yego nivyo niko ndabaza ko boshobora bokuguru- botwugurura natwe tukaza kwiga tu- tugakora amagu- amahugurwa muri rusange bakaduhugura
Ah, amahugurwa ajyanye n'uburyo mwa- mwa- mwashyiraho namwe umuryango nk'uwo cyangwa amahugurwa mu bijyanye n'ibyo ukuriye abahugura urundi rubyiruko kugira ngo rwif- rwiteze imbere
kujya bahugura urundi rubyiruko kugira ngo rwiteze imbere nivyo ndiko ndavuga cyane cyane biva umwe umwe wese ahari akaza kwiteza imbere ahari canke kwishyira hamwe n'abandi mugabo twaronse amahugurwa Mhm. Eh, reka muhe umwanya ariko uko na- yari yabivuze yavuga ko barimo gufasha urubyiruko ku- kugeza ubu ngubu barimo gufasha urubyiruko rwo mu rwanda valence
Yes, murakoze nk'uko nabivuze twe turi gufasha urubyiruko rwo mu rwanda ahubwo nk'inama namugira uwo muvandimwe w'i burundi eh, ndakeka aho ngaho biba bigiye mu mu nzego za leta wenda niba bafite uburyo ba- bako- leta y'u rwanda ikorana na leta y'u burundi inzira babinyuzamo ari ari inzira niyo nayitira diplomasi ku buryo bashobora kuvuga bati dushaka gukorana n'ikigo cyo mu rwanda ariko atari twebwe Defy Generation Rwanda ahubwo ari ikigo cya leta kibifite mu nshingano bakavuga bati dukeneye kujya kwigira ku kigo ah, gishinzwe guteza imbere amakoperative uburyo cyabigenje niba nabo bakigira bakabinyuza muri izo nzira ah, z'ubu- z'ubutwererane hagati y'u Rwanda n'u Burundi naho twebwe nta ntacyo twabikoraho nka Defy Generation Rwanda Mhm. Eh, twakire na terance uranyumva
yego ndabumva irindi ryawe ninde urahagana he
ni patricie kirase nkaba ndi mu ntara ya muyinga komine giteranye mu burundi Mhm.
yego jewe nashaka gushima kuri icyo cyiyumviro bazanye Ari- ha- nkabi- ndabisanisha natwe ino muri komine giteranye hariho ishyirahamwe ririho ry'abashomeri abantu bamaze ubuzi bwa re- bamaze ariko batararonka ubuzi bwa leta gutyo iyo abantu bari hamwe barashobora kungurana ibitekerezo kandi gufasha abantu bari hamwe biraryoshe natwe rero tumaze kuronka abantu badufite na natwe mu nyuma turashobora guca tuguma dukora nyine nk'abo bandi ukamenya ati ineza nayikorewe n'aba reka nanjye kaba batararonka akazi ndaba ndabasitene muri ibi n'ibi hanyuma turahungukira ibintu by'ibyiyumviro kubera burya umuntu iyo yicaye hariya umwe atakazi undi hariya ata kindi kintu bahurira ko usanga by'ukuri inengo yarabaye yaratawe ugasanga nyine ibintu biragoye ariko iyo bamaze kujya hamwe bakagira n'abantu babajya inyuma barabona yuko kwiga bifite akamaro kandi hari ahantu bashobora gushika naho batoronka ubwo buzi bwa leta rero nashaka gushimira bateguye uwo mugambi ni mwiza kweri ni byiza kabisa n'abandi batuye kujya barabigiraho bakashika ku ngingo nk'izo Mhm. terance mwebwe se mwishyize hamwe muri koperative aho utuye naro terance uranyumva bamaze kugenda ndabumva Eh, nabazaga niba mwarishyize hamwe muri koperative i- telefoni yamanza yaricitse
ndabumvishije neza ndavuga nti mwebwe aho ngaho iwanyu mwaba mwarishyize hamwe mu makoperative
ego twarishyize hamwe abanyeshuri aba- abamaze badafite ubugira abari bavuye kuri kaminuza cyangwa abasanzwe bamaze segonderi kugira harashobora gushika nk'uturusho muri leta tugasanga turiko turakora nk'abantu basanzwe bafite ubuzi kugira ico kintu rero twi- twitandukanye naco twaje tugira agashyirahamwe kugira leta izoze iramenya ati turafise umugwi w'abantu badafite ubuzi muri leta kandi bari hamwe kibi bibonetse reka aribo tubishinga babikore hakugira bize birakora abo bandi badafise ubu- bafise ubuzi
Mhm. Eh, reka ngushimire rero terance tuyisenge nawe kuri icyo gitekerezo cyawe utanze nibutsa n'abo turi kumwe ko iyi ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aho tuganira cyane cyane n'urubyiruko ku byerekeye kwiteza imbere abantu bihangira imirimo Eh, mu- mu mu kanya valence umutumirwa wacu yatubwiraga ko barangije bakoze amahugurwa yarangiye ejo bundi ku wa gatanu bahugura abantu mu bijyanye na na bizinesi Ah, nagira ngo gatoya dusubiye inyuma valence mutubwire i- i- ingamba mwaba muteganyiriza abo bantu mwahuguye murateganya ku- kubakurikira kubakurikirira hafi mu- mu- kuri buri ntambwe bazajya batera gahunda mubafitiye z'igihe kirekire ni izihe
murakoze gahunda tubafitiye z'igihe kirekire nk'uko twatangiye tubahuriza hamwe iyo yari intangiriro ariko noneho dufite by'umwihariko kubakurikirana mu mikorere yabo kubakurikirana bihoraho niko nabyita bakurikirana ah, nk'uko na- natangiye ndibabwira ko ubu ngubu barimo barakora imishinga yabo nabwo tuba tubakurikirana tumenya se bageze ku ruhe rwego bari kuyikora gute Ah, nyuma yo kuyikora nabwo tuzakomeza tubabe hafi tubakurikirane hari inama badusaba hari ubundi bufasha badusaba igihe bibaye ngombwa ku buryo ah, kuko urumva niba twaratangiye gahunda tugomba kuzaba du- kuzahora tubakurikirana kugira ngo tumenye umusaruro wavuyemo mu- muri muri poroje yacu twa- twatangije hanyuma niyo mpamvu dufatanyije n'ikigo cy'igihugu cy'amakoperative ni ukuvuga iyo koperative nayo yamaze kuba registered biba bisaba ko rca nka nk'ikigo gishinzwe amakoperative iyikurikirana ariko ntabwo izabikora yonyine tuzaba turi kumwe izaba iri kumwe na edified generation rwanda uh, mu buvugizi bwose bushoboka ndetse tuzahora tubakurikirana igihe cyose Mm. U- nk'uko watubwiraga ko mutangira iyi- iyi- uyu muryango Unified Generation Rwanda mwari cumi n'umunani Ah, hari n'abandi nabo bashobora kuba barafashijwe na Imbuto Foundation hari aba- abandi nabo ba- bazaba barangije cyangwa se barangije mutari kumwe ubu ngubu hari uburyo bashobora kuza bakifatanya namwe igihe baba babishatse cyangwa se babifitiye umwanya
Mm, ubundi nk'uko wenda uh, uh, umuryango wose utegamiye kuri leta uba ufite amategeko n'amabwiriza uh, ufite n'ibyiciro by'aba- by'abanyamuryango n'uburyo umunyamuryango yinjira n'undi wese ushobora gusaba kujya mu muryango bitewe n'amategeko dufite ashobora kwemererwa kwinjiramo ariko nanone ntabwo bivuze ko uh, uwarihiwe na imbuto foundation wese uh, ari muri edified generation rwanda gusa no- nanone kugeza ubu abagize edified Ge- generation rwanda bose na- ni- ni- ba- na- na- ni abarihiwe n'imbuto kuko izina edified Edified Gener- generation ubwaryo ryonyine rivuga urubyiruko rwafashijwe na imbuto foundation mu kwiga amashuri yisumbuye Mhm.
ni inyito y'urwo rubyiruko muri rusange buri wese warihiwe n'imbuto ah, mu mashuri yisumbuye ni edified generation so ari naho twakuye iryo zina ryacu edified generation rwanda twarikuye kuri iyo nyito ya imbuto foundation muri proje twafashirijwemo ariyo yitwaga edified generation ariyo proje ya scholarship ya imbuto foundation Mhm. Ye, ndabona turimo tugana ku musozo ah, ubwo nagira ngo noneho eh, nguhe akanya ugire n'icyo wabwira abatwumva muri rusange cyane cyane ukurikije aho mwari muri uko mwa- mwazamutse n'uburyo n'aho mugeze ubu ngubu kuva mwishyize hamwe inama mugira abandi mu- mugerageze no ku- mufite ijambo ririmo kugera kure inama mwaha urundi rubyiruko ni izihe muri makeya
Uh, murakoze inama naho urubyiruko muri rusange ni uko uh, igihe babonye amahirwe bajye bayafata n'amaboko yombi Nti- ntibagakinishe amahirwe kuko amahirwe aza rimwe Uh, twe twagize amahirwe yo kwiga ariko hari n'abandi benshi bagize amahirwe yo kwiga harimo n'abayabuze yewe ariko uh, uwagize amahirwe yo kwiga nk'uko twayagize kandi u- nahamya ko ubu ngubu turimo turabibyaza umusaruro kubera ko uh, mpamya ntashidikanya yuko gahunda zacu dufite ari izigirira igihugu akamaro ari izigirira abanyarwanda akamaro muri rusange ndetse uh, iyo iyo ikintu kigiriye u rwanda akamaro kiba kigiriye n'isi akamaro kuko u rwanda ruri mu isi hanyuma nkababwira ngo amahirwe aza rimwe uh, amahirwe babonye bajye bayakoresha nk'aya mahirwe tuba tubazaniye na- ni amahirwe atarigeze abaho niko nabyita ntabwo yigeze abaho mu myaka yose yashize ariko urubyiruko uh, rwarangije kaminuza aho tuzajya tugera muri buri karere cyangwa se muri buri murenge nashishikariza urubyiruko kugira ngo ruzitabire ino gahunda ruzitabire ino gahunda kuko abazabipinga cyangwa se abazabitwara gakeya ntiba ah, ntibagire imbaraga zo kubijyamo ni amahirwe aje kandi eh, a- amahirwe afite imiryango yaguye ntabwo Ye.
agira abarimita Eh, reka nze niba mbashimire barangiye kaminuza Eh, reka mbashimire cyane rwose valence nti- ah, twaganiriye kuri iki kiganiro Mm, mbashimira mwese namwe abo twari kumwe nshimira abamfashe ku buhanga bw'ibyuma robs na fatuma karara arimasi eugenia mukankusi kuri mikoro mukomeze kugira icyumweru cyiza